Televisioni radio iz Villa America. radiyo ijwi rya amerika ivuga i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni fide niyo ngabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya bamwe mu bafise ubumuga basaba ko bafatwa nk'abandi bantu bashobora kugira ico bigezaho usanga n'abantu bagiye mu bintu byo kugira babafashe bashaka kubereka yuko ari abantu bo kwitwaza yuko ari abantu bo gufashwa aho kubereka yuko ari abantu bashobora gukora uyo ni jean paul nkunzimana yunganira uyoboye urwego rw'abakozi muri ecobank mu burundi mu rwanda sentare nkuru ya nyarugenge yategetse ko eugeni nkundabanyanga umukecuru w'imyaka 108 y'amavuko abandanya gupfungwa mu gihe akirindiriye kuburana mw'iyunguruzwa ry'urubanza rwiwe mu burundi ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere abanyamitahe adb gihamagarira abanyamitahe kwijukirwa isata cy'ivyamwa n'imboga hamwe n'amashurwe mu ntumbero yo kugwiza ivy'uburundi bushorera mu makungu ikigo kijejwe kurwanya no kwirinda indwara mu karere ka afurika cdc gisaba abantu kuguma batekanye mu gihe ibitigiri vy'abandura covid 19 bitera vyiyongera cane dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ikigo kijejwe kurwanya no kwirinda indwara mu karere ka afurika cdc gisaba abantu kuguma batekanye mu gihe ibitigiri vy'abandura covid 19 bitera vyiyongera cane impungenge ku bwoko bushasha bw'umugera wa covid 19 bwa omicron ziriko ziriyongera muri afurika y'amara abategetsi bajejwe amagara y'abantu batangaza ko kwicandagisha bishobora gufasha kugabanya ibitigiri vy'abandura mu banyagihugu muri iyi ndwi ibitigiri vy'abandura covid 19 vyariyongeye bikomeye muri afurika bivuye kuri ubwo bwoko bwa omicron abandi ibihumbi mirongo itanu na bibiri baranduye covid cumi n'icyenda muri iyi ndwi muri afurika mu gihe abandi ibihumbi mirongo itatu na kimwe bayanduye muri afurika y'epfo mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo umuyobozi w'ikigo cdc cyo muri afurika john kengasong yasabye ibihugu vyo muri afurika gukorera hamwe kugira bihangane n'ubwoko bushasha bwa omicron amenyesha ko hari vyinshi bataramenya ku vyerekeye ubwo bwoko bushasha bwa covid cumi n'icyenda yamara n'aho ari uko asaba abantu kutagira ubwoba burengeje avuga ko muri iki gihe bafise uburyo buhagije bwo guhangana n'ubwo bwoko bushasha bw'iyo ndwara moses masika umuhinga mu vyerekeye indwara ziterwa n'imigera ari nairobi muri kenya avuga ko akarere ka afurika kazobandanya kugeramigwa gushika igice kinini c'abanyagihugu bako bacandazwe abasivile bari mu bantu cumi bapfuye mu gitero cabaye ku munsi wa kane mu buraruko bwa iraq hagirizwe leta ya kisilamu abasivile batatu n'abagwanyi indwi b'abakurde nibo bishwe nk'uko vyatangajwe uno munsi kwa gatanu n'inteko z'abakurde mu buraruko bw'igihugu abagwanyi ba leta ya kisilamu barakoze igitero mu mihana y'ahitwa kidir jina mu bumanuko bw'igisagara ca arbil mw'ijoro ryo ku munsi wa kane bica abasivile batatu inteko z'abakurde zivuna umwansi abagwanyi indwi muri bo bahasize agatwe igihe bombe yari yatezwe n'abagwanyi ba leta ya kisilamu yaturika abo basivile batatu bari abana bavukana bafise imyaka hagati ya cumi n'umwe na mirongo ibiri n'ine b'umutegetsi wo mu mihana ya kidir jina nk'uko inshuti yabo yabitangarije itorokanizo ry'abafaransa afp lamin diak yigeze kuyobora urunani mpuzamakungu rw'inkino ngororamubiri yitavye imana idakar muri senegal ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirindi.
Lamin Diak yavukiye i Dakar mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatatu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yabaye perezida w'urugaga mpuzamahanga rw'imikino ngororamubiri WA mu magambo ahinnye y'icyongereza rufite icyicaro i Monaco hafi y'Ubufaransa. Mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubucamanza bw'Ubufaransa bwatangiye kumukurikirana buza kumuhamya ibyaha bya ruswa mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize bwamukatiye gufungwa imyaka ine irimo ibiri y'insubikagihano n'ihazabu y'amayero ibihumbi magana atanu ni ukuvuga amadolari arenga ibihumbi magana atanu na mirongo itandatu ntiyigeze afungwa kuko yajuriye ariko abacamanza bamutegetse gutanga agatabo ke k'inzira pasiporo aguma i Paris afungishijwe ijisho yabashije gusubira mu gihugu cye Senegal mu kwezi kwa gatanu gushize amaze gutanga ingwate y'amayero ibihumbi magana atanu yitabye imana ataramenya itariki yari kuzaburana ubujurire bwe urukiko rwa mbere rw'i Paris rwemeje ko Diak akiri perezida wa WA yakiriye ruswa y'amadolari hafi miliyoni enye y'abakinnyi ngororamubiri batandukanye bafataga imiti ibatera imbaraga kugira ngo abareke bikomereze amarushanwa ubucamanza bw'ubufaransa buvuga kandi ko Lamine Diack yafashe ruswa kugira ngo ahe umujyi wa Rio de Janeiro wo muri Brazil imikino olympique yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu Tokyo mu Buyapani iyo mu mwaka ushize no guha amarushanwa mpuzamahanga ibindi bihugu bitandukanye umuryango we watangaje ko yazize urw'ikirago yari afite imyaka mirongo inani n'umunani
ayo yari amwe mu makuru makuru makuru avuga hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc ushobora no kuyikurikirana kuri facebook no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu mwanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda sentare nkuru ya nyarugenge yategetse ko eugenie nkundabanyanga umukecuru w'imyaka mirongo umunani y'amavuko abandanya gupfungwa mu gihe akirindiriye kuburana mu iyunguruzwa ry'urubanza rwiwe aregwa ibyaha bya jenoside mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka niho sentare yategetse ko apfungwa imyaka mirongo itatu akarangiza igihano cya sentare gacaca zamuciriye atahari erike bagira ubusara duhidonido kuri iyi nkuru ni icyemezo umucamanza yasomye yaba umukecuru eje n'inkunda banyanga n'abanyamategeko bamwunganira ndetse n'ubushinjacyaha nta ruhande na rumwe rwari mu rukiko urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwibutsa imiterere y'ikibazo ahaba ku ngingo yateye inkunda banyanga kujurira icyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere yibutsa ko ari urubanza ku byaha bya jenoside rwaciwe n'inkiko gacaca zo mu murenge wa gatenga ku kicukiro mu mujyi wa kigali mu mpera za bibiri na karindwi mu bujurire bw'abanyamategeko bunganira umukecuru nkunda banyanga bavuga ko umucamanza wa mbere yategetse ko afungwa yirengagije iby'amategeko ateganya baravuga ko umucamanza atagombaga kwandika icyemezo cy'urubanza rwa gacaca bemeza ko rutabayeho abo banyamategeko bagakomeza basobanura basobanura ko igihano cy'igifungo cy'imyaka mirongo itatu kuri nkunda banyanga kidafite ishingiro bavuga ko inkiko zemeje ko ntaho yigeze yitwa nyirankunda banyanga nyamara umucamanza ku rwego rwa mbere yemeje ko ari izina ry'akabyiniriro bamuhamagaraga kuri abo banyamategeko ntibyemeye kugenekereza ku izina ry'umuntu abanyamategeko benwa kanyabitaro na mugenzi we justin ntwari bavuga ko nkunda banyanga afunzwe binyuranije n'amategeko basobanura ko kwandika icyemezo cy'urukiko gacaca bitavuze ko yafatwa agafungwa kuko yari agifite uburenganzira bwo kujurira icyemezo ku rwego rwa mbere ubushinjacyaha bwo busobanura ko uregwa afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko bukabwira urukiko ko ikigamijwe atari ugusubirishamo urubanza bundi bushya buvuga ko ufunzwe ari kurangiza igihano cy'inkiko gacaca zamuhanishije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rushingiye ku cyemezo cy'urukiko rwarubanjirije muri uru rubanza rwavuze ko impamvu abanyamategeko bunganira uregwa bashingiraho isa n'iyo ku rwego rwa mbere mu cyemezo cyarwo ruvuga ko urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwanzuye ko rutasuzuma ifungwa ritubahirije amategeko kuko ryari ryarafashweho icyemezo mbere urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rukavuga ko rusanga mu gufata icyemezo umucamanza ku rwego rwa mbere nta tegeko yirengagije urukiko rukavuga ko ubujurire bwa nkunda banyanga n'abamwunganira nta shingiro bufite umucamanza yavuze ko abanyamategeko bamwunganira bitiranije ibintu aho bajurira icyemezo kimufunga bakanatanga inzitizi ko nkunda banyanga afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ijwi rya amerika rivugana na benwa kanyabitaro umwe mu banyamategeko bunganira nkunda banyanga yasubije ko ntacyo yavuga ku cyemezo cy'umucamanza igihe cyose atarabona kopi ikubiyeho icyo cyemezo aravuga kandi ko bimusaba kubanza kubonana n'uwo bunganira bakaganira kuri icyo cyemezo cy'umucamanza bakamenya icyo gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nibwo ubushinjacyaha buvuga ko bwandikiye icyari komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg busaba dosiye ya nkunda banyanga ariko abamwunganira bakavuga ko habonetse kopi y'impapuro ebyiri nabwo ku mazina ya nyirankunda banyanga uregwa n'abamwunganira bakavuga ko mu byangombwa bye ntaho yigeze yitwa nyirankunda banyanga bemeza ko ari umututsikazi uregwa ko yirukanye bamwe mu bahigwaga bamuhungiyeho mu gihe cya jenoside bavuga ko ari kuzira isambu ye ifite ubuso bwa hegitari hafi enye n'agaciro ka miliyari imwe y'amafaranga iherereye mu kagari ka nyanza mu murenge wa gatenga mu mujyi wa kigali bikoma uwitwa shakare karangwa ko ari we nyirabayazana wamufungishije ashaka kwegukana iyo sambu ni mu gihe mu minsi ishize inkiko zemeje ko iyo sambu ari iya nkunda banyanga ndetse n'imanza zabaye itegeko igihe twashatse karangwa ngo agire icyo avuga ku bivugirwa mu rukiko urukiko cyane ku birego nkundabanyanga umuryango we n'abanyamategeko bamushinja yahisemo kubyanga urukiko gacaca rwa gatenga rwaciye urubanza mu kwezi kwa cumi na kumwe mu bihumbi bibiri na karindwi umwaka nkundabanyanga avuga ko yari yaragiye kwivuriza mu gihugu cya kenya mu bamushinjura baba barokotse jenoside bavuga ko babundabundanaga n'abatarahigwaga mu gihe cya jenoside bemeza ko haba mbere ndetse na nyuma yo kujya kwivuza naho nkundabanyanga yari yarigeze ashinjwa cyangwa ahanirwa ibyaha bya jenoside urubanza ruzaburanishwa mu bujurire bwarwo ku itariki enye z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric mu burundi ikigo cy'igihugu kijere guteza imbere abanyamitahe adebe gihamagarira abanyamitahe kwijukira igisata cy'ivyamwa n'imboga hamwe n'amashurwe mu ntumbero yo kugwiza ivy'uburundi bushorera mu makungu ico kigo catunganije ihanishwa n'uruganda vyo guhanahana ivyiyumviro ku bakorera muri ico gisata eroje wirika neza ni nairobi muri kenya niyo nkuru adufitiye iri hanisha gurisha riko ribera ku kibuga c'umupira w'amaguru mpuzamakungu citiriwe intwari kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura hariko herekanwamwo umwimbu hamwe n'ubutunzi buri mu gisata c'amashurwe ivyamwa n'imboga tibagiwe amahirwe gitanga ku bagwiza atunga nk'uko bisigurwa n'ubuyobozi bw'ikigo adebe kijejwe guteza imbere abanyamitahe mu burundi jean claude cibogoye yajejwe guteza imbere urucuruzwa ndengambibe muri ico kigo yemeza ko muco gisata cohurumbirwa kurusha ibishorwa mu mahanga bivuye hagati mu Burundi vyoduzwa urugero kandi n'urugero rw'amafaranga igihugu cama gitakaza mu kuja guhaha hanze rukagabanuka uko niko yabisiguriye abamenyesha amakuru ku murwa mukuru Bujumbura igihugu c'u Burundi kiracafise ibibazo mu bijanye uh, n'urudandazwa mpuzamakungu aho dusanga ivyo dukura hanze biri ku rugero runini cane rwose bimwe twita mu gifaransa deficit commercial ibiharuro vya nyuma bitwereka yuko tugeze kuri deficit eh, irenga umuriyaridi n'inusu ni mu ntumbero yo kugira ngo duhamagarire abagwiza tunga abanyamitahe bashobore kubona ko muri ico gisata harimo itunga ayo ama opportunité d'investissement kugira ngo bashobore gushira imitahe muri ico gisata c'ivyamwa imboga n'amashurwe kugira ngo tugwize umwimbu w'ivyo dushorera mu mahanga Chibogo yatwara igisata kijejwe urucuruzwa mpuzamakungu muri ADB anamenyesha ko kino gisata vyoroshe cane ko gisahiriza igihugu kongereza amafaranga y'agaciro no gutanga akazi kurusha ku bindi birimwo ibihingurwa hamwe n'ibiterwa bishoka hanze y'u Burundi.
Ivyo dushorera hanze biracahagaze cane cane ku ikawa, uh, icayi hamwe n'ubutare navyo nyene bikaba uh, bikiri ku rugero ruto. biri ku rugero ruto kandi bishobora bitahinguwe bigatuma n'aya mafaranga y'agaciro aguma ari make hanyuma uko kuntu dushobora bitanahinguwe ntituronka n'akaryo ka création d'emploi ni ukuvuga tudashoboye guhingura ni ukuvuga amahirwe yo kuronka ubuzi buvuye muri ibyo bikorwa byo guhingura aba make cyane rwose rero novuga yuko intumbero nyamukuru ni ukurabira hamwe ibyo bibazo dushoboye kugwiza ibyo dushorera mu mahanga ni ukuvuga turonka amahera y'agaciro agaciro iyo tubihinguye nawe bikarugera ku rugero rwo hejuru turonka akaryo kuko abantu baronka akazi ari benshi hakarihwa n'amatagisi bigaca biterera no mu iterambere janine ndayishimiye ni umukenyezi ajejwe kumenyekanisha ibicuruzwa mu ishyirahamwe kezamutima rihingura imitobe ivuye mu vyamwa avuga ko intambamyi nyamukuru ari ukubura umwimbu w'ivyo bahingura intambamyi nyamukuru dukunda kugira muri aka kazi kacu tukubura ivyamwa novuga ko umwimbu w'amabungo canke w'inanasi udashimishije cyane abantu ntibarijutira kurima ibyamwa ku rugero rushimishije kugira ngo natwe dushobore kubironka uko tubyifuza iyindi ngorane novuga ni uko n'ibiduhingura hariho batari arijukira kunywa ji y'ibyamwa byerekeye kudandaza nako ni uko twari twifuza gushorera hanze ibi bidandazwa byacu mugabo kubera dufite umwimbu muke tuje tubanza gukorera ngaha arsene ntiranyibagirana bakorera mu ishyirahamwe ricuruza rikanarima imibyaro y'ibyamwa we na bagenzi be baramaze gutangura gushorera hanze y'uburundi yemeza ko arakunguko kanini no hanze turakunda gushorerayo turakunda gushorera hanze nk'iyo nk'iyo za muri kenya no hanze turakunda kwambukayo ushoye hanze nkuko karimwo kubera hanze mubacuca turonka amafaranga y'agaciro ndetse n'igihugu gica kironka amafaranga kandi n'umwene igihugu wumva ashamera neza ko ashasa neza usa neza mu mufuko no ku mubiri ushumera neza yego umusore wundi nawe yishimiye ko inyuma y'irihanishagurisha azoba yamaze kumenyekana gusumba nacobwe nk'uru mwihanishwa gurishwa ikintu cya mbere avantage tuzobona akarutu tuzobona akambere nk'abantu bagenda badushoborera bazokida babone ko ivyo tubabwira ukuri hama no mu nyuma batubwige eh, baturondere batu- batonge batume badushorera kandi karuko wumva nko muri make urandika izina ukamenyesha ivyo uriko urakora uko apana kuguma winyigiza umva urabizi nuko abishaka ku mugaragaro abenegihugu abereka ivyo uriko urakora apana akabikora ku munwa gusa abishira no mu bikorwa uko biva bira- muri make bituma umenya- unamenyekana ivyo uriko urakora utumenyekana gusumba amatohoza y'ikigo international trade center yerekana ko urugero rw'ivy'uburundi bwashoreye hanze umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rungana n'amadolari y'abanyamerika imiliyoni mirongo itandatu na zibiri zirenga gato ku isonga ry'ibicuruzwa bujana hanze y'ubutaka bwabwo hakazi kawa icayi n'ubutare mu gihe uburundi buriko bugerageza guteza imbere igisata c'amashurwe ivyamwa n'imboga bimwe mu bihugu vyo mu karere bigeze kure urugero ni nka kenya kugeza mu kwezi kwa munani uyu mwaka cari kimaze kwinjiza amahera yababa imiliyoni mirongo icenda z'amadolari y'abanyamerika avuye gusa mu ishorwa ry'amashurwe eroje urikaneza ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
itariki ya gatatu y'ukwezi kw'icumi na rimwe uko umwaka utashe ni umunsi wahariwe abantu bafise ubumuga muri afurika ibice cumi ku ijana by'abahaba bagendana ubumuga muri bo mirongo icenda ku ijana ntibashobora kwiga mu burundi ikibazo c'abafise ubumuga cifashe gute tubatumiye jean paul nkunzimana yize amashuri menshi akaba yunganira umuyobozi w'urwego rw'abakozi muri ecobank bujumbura na devota nizigiyimana umutayeri ashona impuzu bombi bafise ubumuga baganira na mugenzi wacu venuste nshimiyimana Eh, uyu munsi kuri jewe ni umunsi ukomeye ni umunsi umpa akanya ko kwibaza n'umunsi ndavye ico ndi n'ingene ngenda rero novuga kuri jewe usubiza kwizera kuko benshi iyo bamu- bamugaye wanashaka sinkunda no gukoresha ayo majambo ngo kugendana ubumuga kuko womengo ni ikintu ushobora kugendana ugasiga ahantu ugasubira ugatora mugabo nk'uko nariko ndabivuga iyo usubije agatima mpembera ukaraba uyu munsi ibyo umuntu aba ashoboye n'ibyo abantu bashobora kuba bakwibazaho uraheza ugashobora kuvuga uti na jewe ndashima ku buryo iyo ubona utunze umuryango ukitunga ukongera ukagira n'abo utunze bandi mbere wanashaka bavuga bati iyo ataba jean paul hari ibintu bimwe bimwe biba biri ariko birononekara ibyo biratuma uyu munsi kuri jewe ugira eh, impamba nini cyane jean paul nkuzimana wize amashuri meza ufite akazi keza wungirije umuyobozi w'urwego rw'abakozi aho ngaho muri ekobanki bujumbura Eh, imbaraga zo kugira ngo wumve ko nubwo bwose wari ufite ubumuga uri umuntu nk'abandi wazivanye he wakoze kuri icyo kibazo mbatije aha ni ubwa mbere bw'ubu nubanza kuvuga ko nushimira imana nushimira imana ku hantu ngeze kuko ni ahantu hakomeye cyane ni ahantu n'abo n'ababa ba- batagendana ubumuga batamugaye benshi bifuza badashobora gushika rero kuri ibyo sinoza kukubwira ngo hari ikintu gikomeye nuba narakoze kurusha eh, kugira nshobore kuba nshitse aho ndi mugabo bwa mbere abantu ba mbere nuvuga bamfashije bamfashije kurusha abandi ni abavyeyi banje abavyeyi maragre urabona iyo umuntu agenda bimugoye haba impuhwe nyinshi mugabo bobo ntibigeze banyereka yuko ntegerezwa kwihebura banjanye ku ishure ndi umwana muto cyo kimwe n'abandi bana tw'abana naho wasanga bigoye gushika ku mashuri ndagira imana ku ishure niga nk'abandi menya ubwenge nk'abandi ndatera imbere abavyeyi baguma banshigikira rwose ku buryo nanjye nakuranye eh, umutima wo kubona ko ivyo na- ivyo ndimwo ari ibintu bisanzwe mbereho nashaka uko nagenda ndatera imbere byampa ingufu nyinshi kuko narabona abantu bitwa ko bakomeye bipfuza kuba bari icyo ndi bifuza kumenya mu ishuri bifuza kunguruzwa bifuza kubona bariko batera imbere banezereza ababyeyi kuko nanjye nariko ndabanezereza ku buryo buke buke byagiye rero ndabibona nk'ibintu bisanzwe cyane devota nizigimana wowe buri munsi utega imodoka ujya ku kazi mu mujyi iyo ugiye gutega imodoka mbese ubona abantu bagutegereza bakagufasha kurira baragusiga se ubona bakureba bate byo kibano ahantu mbaye nta ngorane ibyo byari ibyo by'uko mu kibano abantu bashobora uko uwa mbere yavuze ko hari impuhwe abantu bakugirira baradungiriye ubwa mbere nk'umugara aho abantu bumva baraguhunda rumva hari kera ntitwari bwaja habona nk'uko ubu bimeze ugasanga abantu baraguhundara icyo naco cari ikintu kimwe kibi gituma umuntu asubira inyuma bivanye no kwikengera kutiyakira rero ubu kuva mu rugo ngenda kuri bisi gatatu turaramukanya kuriya bisi kiretse kijya mu mwanya wo uba ari uwo kunigana naho nyine ubu barabyoroheje muri vire ufite ubumuga baraguha ikibanza utonda imbere hamukurira ibyo nta ngorane ndende ndabibona ukuri ndabishimira imana aho tugeze ubu kuri wowe jean paul nkunzimana uhora mu biro uhora ugenda mu magorofa ayo magorofa ya ecobanke ndetse n'ahandi ujya mu manama usanga kuhagera byoroshye hari abubaka amazu magingo aya bateganya ko hari abantu bafite ubumuga bagomba kuza kuyakoreramo yego urakoze kuri icyo kibazo mbajije yewe umukoresha nkorera n'umukoresha nuvuga afata mu minwe ibyo bibazo byose mugabo subiye inyuma gatoya nagira nakubwire ko je kubera uko nakubwiye nagumye byose ashaka situation ngerageza kuja kandi ndayimenyera nta hantu na hamwe je ntashobora kuja n'amayesikariye aduga gute ndayaduga kuko n'ico gihe niga kuva amashuri mato mato najabuka inzuzi zuzuye nkajira mu mabarabara nyerera wanashaka ndi umwana mutoyi narakunda gukina n'umupira n'abandi bisigura yuko izo ngorane
ni ryari wavuze uti nubwo bwose mfite ubumuga ariko ndi umwana nk'abandi ndi umuntu nk'abandi ngomba gukura nk'abandi nsubiye inyuma nk'uko nari ko ndabikubwira sinavuga ngo byatangiye kinigi kuko bamaze kunjana ku ishuri narumva ko umengo yego ndaruhandagira iki mugabo ntibimbabaze cyane navuga ko kuva nkiri umwana mutoyi ntigeze jewe mba muri wa mugwi w'abantu babona ko atari nk'abana nk'abandi namanye ikintu cyo kubona yuko ukuntu mbayeho nshoboye kuko niyo ngombye kumera nk'uwitwaza komeze ababyeyi ntibabinyemerera hari n'igihe bambwe banagomba no kunkarira kugira ngo ntibibe ibintu bica bituma ngiramwo banashaka nibuka cyane umubyeyi yamatubura iminsi yose iyo twaryamiriye akatubyura akatubwira yuko kizira kuryamira nk'inzingo rero nkatubyure twese n'abandi bana tuvukana twese byaratuma nguma mbona yuko ikindi cyo kimwe n'abandi ibyo bintu by'uko mugaye ntibyigeze biba ibintu byigeze bimbuza amahoro mu mutima kuva nkiri umwana mutoya
none iyo urebye uko leta y'u Burundi yiyumvira ikibazo cy'abantu bafite ubumuga usanga uko kubatera agateka bigeze ku kihe kigero
jeno avuga yuko abantu bamugaye ari abantu umuntu atiriwe arashikuza igihugu kitaritaho na buke buke ku buryo bimwe bimwe niyo mbibonye binambabaza usanga n'abantu bagiye mu bintu byo kugira babafashe bashaka kubereka yuko ari abantu bo kwitwaza yuko ari abantu bo gufashwa aho kubereka yuko ari abantu bashobora gukora uzobona uciye nk'aho bujumbura uranabibona niyo uri kurabona abantu basega ubu abantu bagomba gutera ikigongo abandi bitwaza abantu baba bamugaye uhageze n'ahantu wumva umenya hari n'abantu baba babakora kugira babatembereze babafashe gusaba ibyo rero ngira leta ibikwiye gufata ingingo kugira ibyo bintu bituzwe bafashe abantu bamugaye kumva yuko ari abantu nk'abandi babafashe na cyane cyane mu bintu by'imyuga kugira bashobore kwikenura ntibaba ko ari abantu bategerezwa kubaho baba babeshejweho n'abantu bateza kubatunga devuta nizigimana wowe uwo mwuga urawufite nibutse ko uri umutayeri ushona impuzu aho ngaho mu mujyi wa bujumbura abantu baje gushonesha bona basa naho bakugiriye impuhwe cyangwa se ubona baje gushonesha bakwizeye nabivuze aho ubuye tugeze ni heza kubera barabona ko dufite ikintu dushoboye hariho n'ibibereka rero muri icyo gihe ngiye ku kazi n'abandi dukorana dukora bimwe nta kuvuga ngo ngo ngo kubera rugo naho byoshika aba ari umuntu nyine kugira abantu bataba baraca akenge batarose inyigisho zikwiye kubera mu gihugu cyacu turakenya inyigisho hari igihe bihora bishika bakaduhuriza hamwe bakatwigisha icyo turi ariko abantu bo hanze ntibararonka inyigisho na gato na gato kugira badushire ku rugero rumwe rungana n'urw'abandi rero umugabo twebwe nyine twica tujya turafasha abo bandi mu kuza turabaganiriza gake gake hariho birabagora no kumva tukaberekana tuko turi abantu nk'abandi cyane cyane mu kutubiberekesha ibikorwa kuba harashyizweho uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abantu bagendana ubumuga wowe ubona bimaze iki hari igihe twahora duhurira hamwe kandi n'ubu hariho abandi bahuriye hamwe bakavuga ijambo ry'uno munsi mnakamenya icyivugo cy'uyu munsi ni byiza cyane barakoze jean paul nkunzimana ndagira ngo nguhe ijambo ryo gusoza n'iki ubona cyakorwa kugira ngo abantu bagendana ubumuga mu burundi bitabweho nk'abarundi bose murakoze kunyongera ijambo kandi nibaza yuko musubiye ku bibazo mwari mwaje kuvugana na mugenzi wanjye ubwa mbere hoho iyi tariki nibaza yuko ni itariki ikomeye kuba yari yiyumviriwe n'aho ibintu nk'uko nari nabivuze ibintu byinshi bitarakorwa kazi muhari nibaza ko bizoja bigenda bitera imbere hanyuma icyokorwa ni uko mpereye kuri leta yacu bugerageza ikibazo cy'abagendana ubumuga bakagishyira mu bibazo nka kurya bavuga ikibazo cy'abapasoni nka kurya bavuga ikibazo cy'abatwa bakabona yuko ari ikibazo gitezwa kwitabwaho bakagiha ikibanza mugabo bagatandukanya cyane ku bw'intumbero za politike kuko igituma mvuga uko ubu ndabona abantu ubona bakubwira ngo ni amasosiyasiyo ngo ajejwe ngo gufasha no gukingira no guteza imbere abamuganye mugabo ndakuraba ibiba byinyegeje inyuma ugasanga ni ibintu abantu baba bariko barondera inyungu zabo binyegeje inyuma y'ico kibazo muri niho navuga rero leta irakwiye gufata ingingo ikagishyira zo gufata ikibazo mu minwe ikitaho koko aba bantu baba bafise izo ngorane z'ubumuga na cane cane mu kubafasha kugira ibintu vy'imyuga n'amasosiyasiyo abafasha batuma biteza imbere bagashobora kwitunga bakongera bagatunga n'imiryango yabo bakongera bagafasha n'abandi bantu batishoboye bashobora kuba bafise ingorane zo kubaho ibyo byotuma bumva ko ari abantu muri sosiyete bazwi bafise ikibanza devuta nizigimana hari icyo wongeraho nagomba gusaba ko abantu bagendana ubumuga badakwiye gusubira kuja mu gitigiri cy'abantu aho nikora nk'uko bikunda gukorwa iyo dukunda kubibona mu misozi iwacu ikindi nacyo turasaba nko mu nzego bikunda hakajyamo umuntu agiye ku ruhande rw'abagendana ubumuga apana agiye ku mvo za politiki zindi nk'uko bishobora kubaho ukavuga ati naka arafite ubumuga mu rwego ntiyagiyeho ku ruhande rw'iwacu aba yagiyeho ku ruhande rw'iyindi nzu ya politiki ibyo rero nibyo nagomba gusaba murakoze jean paul nkunzimana ibyo devota nizigiyimana avuze hari icyo ushaka kubivugaho ego izo avuze ndabyumvise kandi bisa n'ibyo nari mpejeje kuvuga aravuga ati bareke kubashyira guhitana abantu bamugaye babashyira mu guha abantu aho nikokora nibyo bigaruka rimwe navuga aho usanga umengo ni abantu b'uko mu miryango ata kintu bashoboye nk'uko nari nabivuze babakoresha mbere no mu gusega ukasanga ku mabarabara nibo bagenda bitwaje kugira basege batera ikigongo abantu ikindi yaravuze cyo kuja mu nzego nibyo birakenewe mugabo nabyo nyine no kubiraba nk'uko yabivuze ntihaba abantu bitwaza ibyicaro kuko turabibona uja wumva birimo mu bagore birimo mu batwa ugasanga ni ibibanza abantu bariko baraniganira ku buryo harimo n'abaca bagomba ku- kwishyira mu dufate nko ku batwa ugasanga harimo n'abahende bakagomba kwita abatwa atari abatwa donke ntibibi bintu by'uko umengo no kurondera ibyicaro gusa icyo nicyo nokongerako murakoze cyane bwana jean paul nkuzimana na devotani zigiyimana kuba mwaje muri kino kiganiro ku ijwi ry'amerika umunsi mwiza urakoze cyane nawe wakoze kudutumira murakoze cyane mugire umunsi mwiza inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemwo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru nshize hamwe aya majwi ni diyodone cyubahiro amakuru yari ahagarariwe na edi gwema naho kuri mikoro mwari kumwe na anje fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'amerika